Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara qophiittaa nuti ceena.
naannoo oromiyaa godinaalee qellam wallaggaaf godina wallaggaa lixaa keessaa aanaalee adda addaa keessatti barsiiftonni dhibba saddeetii ol ta'an baatee amajjiirraa eegalee mindaan akka hin kaffalaminiif himataa jiru kanneen keessaa barsiisaan sagalee ameerikaan dubbise isa dabalatee barsiisonni kaan garee hidhattoota waraana bilisummaa oromoo kan mootummaan shanee jedhu waliin hidhata qabdu jedhamanii akka mindaa dhorkaman dubbatu biiroon barnoota naannoo oromiyaa waa'ee kanaa gaafate qellam wallaggaatti gumaacha misoomaan walqabate mindaan barsiiftotaa muraasa hin kaffalamin akka jiru eeranii rakkoo kana furuudhaaf akka hojjetamaa jiru sagalee ameerikaatti himaniiru tsahaay daamxoo gabaasa qabdi.
naannoo oromiyaa godina qellam wallaggaa fi godina wallagga lixaa keessatti barsiisonni dhibba saddeetii ol ta'an baatee amajjiirraa eegalee miindaa dhorkamuu isaanii sagalee ameerikaatiif himaniiru barsiisaa zalaalem shimaa aanaa sayyootti barsiisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan barsiisonni mana barumsaa ifa tokkummaa sadarkaa tokkoffaa fi ja'an sayyoo barsiisan hedduunii fi barsiisonni manneen barnootaa kanneen biroo barsiisan miindaan isaanii kan baatee amajjiirraa eegalee hanga ammaatti kan hin kaffalamne ta'uu eeranii jiru. sababa miindaa kana hin arganneenis haala hamtuu keessa akka jiran barsiisaa zalaalem ibsaniiru barsiisaa zalaalem itti dabaluudhaan sababa itti miindaan isaanii qabame qaama miindaa kaffaluuf yeroo gaafatanitti wiirtuu aadaa godina qeellam wallaggaa magaalaa dambidolloo keessatti ijaaramaa jiruuf miindaan isaanii akka hir'ifamu ajajamuu isaanii dubbataniiru.
Meendaa kootuu amma yoonaatuu naan kaffalamin jira. Akka waliigalaatti meendaa barsiisota aanaa sayyoo magaa bulchiisa magaalaa Dambidolloosi doorsisuudhaan kallattii garaagaraatiin birrii irraa kutaniiru. Iddoo kanatti mirga kee yoo gaafatte miisoomaa mormiti ati shaneedhaa siin jedhu. Namni immoo gaafa rakkatu dhaqee mirga isaa gaafata. Gaamoo aadaaf turizimii godina qellam wallaggaa ijaarraa jedhan. Gamoo aadaaf turizimii godina qellam wallaggaa immoo kan ijaaru qoreen itti ijaaramee aadaaf turizimiin sekteera mataasaa qaba waan ta'eef taa'ee mariisisee hojjetaa kan. Bifa sirna qabeessaan xiraa ofiishaalii mootummaarraaf qabatee dhufee teessisee barsiisaa mariisisee barsiisaan immoo humna isaa yoo danda'etti waliigalee kutaa yoo dide immoo birri isaa kan kaffallee murtoon kan yoo ta'e kan abbaa meendaa sanaati. Kanaaf amma iddoo kanatti mirga namummaa keenyaati amma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootiitti mirgi namummaa kooti lubbuun jiraachuma shakkii keessa galee jiran abbaa maatii ijoolleeti inni tokko nyaatu malee malee jiraachuu hin danda'u.
Maqaa koo hin waaminaa nageenya kootiif hin sodaadhaa kan jedhan godina wallaggaa lixaa aanaa mana sibuu magaalaa mandiitti barsiisaa ta'uu isaanii kan ibsan qaamolee hidhate waliin walitti hidhata qabduu jechuudhaan miindaa dhorkamne jechuun ibsani.
Abbaa bashannee wajjin walii jirtanitti kan isin baadiyyaa keessa jiraattan kan jedhurraa ka'e. Kanarraa kan ka'e miindaan akka hin gadhiifamne dhorkanii jechuudha gaafa gaafatamu immoo hojii dhiistanii isaan sana waliin walii galtaniitu hojii dhiistanii barsiisonni baadiyyaa keessa jirtan kan jedhudha. Ammaatti miindaan hin kennamne jechuudha. Immoo hamma har'aattuu ijoolleen keenyas mana kiraayee kan jirruu fi booddee mana kiraayee harkaa fudhannillee mana keessaa hanga nu yaasutti gaaniiru jechuudha. Waan nyaannu dhabne ijoolleen illee bakka isheen miidhamaa jirtu. Barsiisonni nama dhibba saddeetiif shantamii lama wayiidha. Hojiin baruu barsiisuu hanga har'aatti rakkoon kun otuma jiruu barsiifamaa jira. Waan isaan amma kanatti miindaan dhowwataniif tuma wali didee jechuudha.
Barsiisonni kunneen maatii kan bulchan ta'uu isaanii eeruudhaan mootummaan furmaata hatattamaa akka isaaniif kennu gaafataniiru. Komii barsiisonni kaasan kanaaf deebii kan kennan biiroo barnoota Oromiyaatti gorsaa kan ta'anii fi itti gaafatamaan quunnamtii uummataa obbo Efreem Tasammaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimmicha quba qabaachuu isaanii eeranii jiru.
Barsiisonni aanaa tokko tokkorraati sababa buusiiwwan adda addaatiin darbee darbee aanaa keessaa barsiisaa hundas miti barsiisonni murtaa'anii bilbilaa jiru. Miindaan keenya kan ji'a kanaa nuun kaffalamne kan jedhan nuqunnameera. Fakkeenyaa fi aanaa gidaamiirraati. Rakkoon kunis immoo sababa buusii wajjiniin wal qabate akka ta'e natti himanii ture. Isa kanaas qulqulleeffachuu fi gara godina qellam wallaggaatti waajjira barnoota godinaa akkasumas immoo bulchiinsa godinaatti bilbilee rakkoo kan akka qulqulleessanii furanii fi waliin haasofnee jirra. Godinaaleen kunis rakkoo kan akka furanii dogongorri bakka bakkitti uumamuu taasise bulchiinsa godinaa. godinaatti bilbilee kanan qabu uummata mariisisaniiru. Hanqinni bilchina mariisisuu sun garuu gidaamirra akka jiru bulchaan godinaas naa kaasanii bulchiinsa aanaatti bilbilanii akka kun sirraa'u uummanni yoo itti amane hojii misoomaa irratti hojjechuu akka qabu malee humnaan fedhii isaaniitiin ala miindaan isaanii akka hin cinne waliigalamee hojii akka gara furmaataatti galanii jiru rakkoo kana furuudhaaf.
Obbo Ifreem itti dabaluudhaan gumaachi misoomaaf taasisamu karaa mariitiin qaamni misooma irratti hirmaachuuf buusii akka buusuuf gaafatamee fi qaamni misooma gaggeessuuf karoorfate erga irratti waliin mari'atee waliigaleen boodaa jechuun kan ibsan yoo ta'u qaamoleen barsiisaa ta'anii hidhattoota shanee jedhanii waaman waliin walitti hidhaminsa qabu jedhaman yoo jiraatan kan dhimmi isaanii qulqulleeffamu ta'a jechuudhaan garuu hanga daree seenanii hojii bariif barsiisuu osoo addaan muriin barsiisaa jiranitti miindaa isaanii argachuun dirqamaa jechuun kaasaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Balaa hongee godina Booranaa mudateerraa jiraattootaaf beeyladoota baraaruuf kan hojjetamaa jiru ta'u gargaarsi qaqqabaa jiru immoo gahaa miti jedhameera. Dhaabbileen garaagaraaf uummanni akka gargaarsa gumaachaa jiru simamee jira. Yuunivarsiitiin Amboo duula miidiyaa hawaasummaa qindeessuuf maloota garaagaraatti gargaaramuudhaan birrii miliyoona afur ol ta'u walitti qabee dhiyeenya godina Booranaatti jiraattota hongeen miidhamaniif gumaacheera. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Buusaan gonfaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaa kudhanii ol ta'an keessatti lammiilee miliyoona sadii fi kuma dhibba lamaa ol ta'an hongeedhaaf yommuu saaxilaman isaan keessaa kanneen kuma dhibba saddeet caalan immoo Boorana keessatti argamu jechuun beeksisee jira. Ragaaleen dhiyeenyatti bahan akka agarsiisanitti waggoota sadan darban keessatti hanqina roobaa godina Booranaa keessatti mudate walqabatee loon miliyoona lamaaf kuma dhibba sadii ol ta'an lubbuu dhabanii jiru kanneen hafan immoo gargaarsa namaatiin kan kaasaman ta'uu himamaa jira. Hongee kanarraa jiraattotaaf beeyladoota baraaruuf sadarkaa naannootii eegalee hanga hawaasaatti tumsi taasifamaa jiraatullee miidhaa balaan hongee kun qaqqabsiiseen wal bira qabamee yommuu ilaalamu gahaa akka hin taane ibsamaa jira. Balaa hongee kana baraaruudhaaf qaamolee tumsaa jiran keessaa Yuunivarsiitiin Amboo isa tokko yommuu ta'u walitti qabaan koree torbee Booranaa barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo fi pireezidaantii duraanii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa torbee Booranaa jechuun maal akka ta'e ibsu.
As Yuunivarsiitii Amboo keessa barattoonni Booranarraa dhufan godinaalee godina Booranaa keessumatti aanaa gammoojjii keessa ijoolleen jiraatan maatiin isaanii jiran rakkoo kanaan saaxilamanii maatiin hundi isaanii infoormeeshinii qabatamaa ta'e nuu fidaa turanii kanarraa ala qaama adda addaa irraa odeeffannoo argachaa turre gargaarsuma waan ta'eef ta'uu walitti qabnee dhaqnee haala achi jirus ilaallee jabaadhaallee jennee deebina kan jedhuun murteerra geenye haala kanaan yeroo gargaarsi kun itti qabamu maaliif beelli beellaman qabu yeroo gabaabaa keessatti ta'uu qaba waan na arganne kanas immoo dafnee achiin ga'uu qabna jennee murteessinee torbeetti gargaarsa walitti qabamu sanaan torbee booranaa jenne akkaataa nuti itti gargaarsa walitti qabne akkaataa adda addaati manaa mana deemnee kaartoonii qabannee namni waanuma qabu akka nuu kennu gochaa turre koreen keenya guutuun baanee keessumatti magaalaa Amboo magaalaa Gudar magaalaa Walisoo bakka kaampaasiin keenya jiru hundumaatti qaamaan deemnee suuqii suuqitti lafa namni waa gurguratutti mana waan jedhame hundumarra naannofne namni birrii tokkos birrii shanis birrii kudhanis akkuma qabutti kan kuma qabus kan dhibba qabus nuu kennaa ture karaa lammataa maqaadhuma garee kanaatiin maqaa herreega waloo nama koree kana keessa jiru ana dabalatee bannee isas hawaasa keenya biyya alaa jiran nama dhimmi kun itti dhaga'amu nama namummaan itti dhaga'amu humna keessanii nu gargaaraa jenne torbee jenne kana keessatti gosaanis kan nu kennamaa ture jira kun hundumtuu walitti qabameeti gara miliyoona afuriitti baasu kan walitti qabne.
Duula torbee Booranaa kanaan gargaarsa walitti qabame torban darbe keessa godina Booranaatti argamuudhaan namoota gargaarsi isaan barbaachisuuf gumaachanii jiru.
Torbee darbe keessa kan gara Booranaa deemne kan qabannee dhaqne baay'inaan daakuu nyaataati zayita nyaataati akkanuma ruuzii muraasa waan namni nu kekkenne kana saamunaa fa'aa kan qabannee gara booranaa deemnee jechuudha. Dhaqnee gaafa ijaan arginu waan baay'ee miira nama miidhu argine horii lubbuun jiru tokkoyyuu arguu hin dandeenye mukti baay'een baalan qabu lafti gogeera daaraadha namni beelaan hedduu miidhameera baay'ee miira nama miidha haa ta'uuti gargaarsa qabannee dhaqne garuu bakka aanaa sadiitti namoota baadiyyaarraa filatamaniif akka kenninu ta'e gandoota baadiyyaarraa namoonni kan filatamanii haga nama maatii kuma sadii ol gargaarsa gorsi kennamuu danda'eera jechaadha. Jalqaba irratti namoonni nu amantanii waan kana akka goonu nu gargaartan galatoomaa jechuun barbaada. Kanaan ala garuu namoonni biroo waan kanarraa baratanii akka hojjetan dhaamsa dabarsuu barbaada. Rakkoo amanuu qofa otoo hin ta'in qooda fudhattoonni adda addaa nurraa maaltu eegama maal gochuu qabna jennee teenyee dhiituuturra waa tokko gochuutu nurra jiraata.
Miseensota koree keessaa barsiisaa yuunivarsiitii Amboo mul'ataa dhugumaa waan itti dabalan qabu.
Qacarraa ta'ee boorana waggoota kurnan tokkorraa keessa jiraadhee beekeraa keessa deemees beekaa boorana keessa gaafa deemtu waan duratti bara sana barasaan horiin isaanii jiranii rakkoon akkasii hin jirretti booran itittuun booran harkaa fuutee dhugdu aannan booran harkaa fuutee dhugdu mataan isaayyuu kophaatti biddeena ta'eessi quubsa har'a uummanni akkasii kun deebi'ee gaafa gargaarsa barbaadu lubbuu isaatiif yaaddoo keessa jiraatu miira gaddaa guddaatu natti dhaga'ame dur gamanaa gamasitti. horii booranaa jedhamanii beekaman argitu daandii sana gaafa deemtu har'a ijaaf wanta argitu hin jirre daandii gubbaatti gaalli lafa gammoojjiitti gammoojjii dandamatee markaba gammoojjiiti jedhamullee ija kootiin hin arguu hin dandeenye booranni horii isaa dhabee maaliin jiraata jettee gaafa yaaddu gadda guddaatu natti dhaga'ame wanti gochuu mallu akka namaatti walii dhaabbachuun walii birmachuun dirqama ta'a.
Obbo Godaanaa Nuuraa godina Booranaa aanaa dirree keessa jiraatu.
Yuunivarsiitiin amboo bullaaf inni nyaata saliixa wayii qabatanii dhufanii jirani. Wanni warri gad ergisuun galchati callaa dhaqqabe. Addunyaan nu dhageette uummati boorana uummati bifa ar miidhamte akka hin miidhamne qabeenyi qabu. Qabeenyi harki dhibbaa harki sagaltamaa dabre eege jira eege loon booranaa kallee sanyiin tunuun baddi sodaa amtuuri jira.
Obbo Jaarsoo Jaldeessaa Yuunivarsiitii Booranaatti pireezidaantii itti aanaa dhimma bulchiinsaaf barattootaati. Gargaarsa yuunivarsiitiin Amboo taasise naasuu namummaa uummata booranaaf agarsiifame jechuun ergaa guddaa qabaa jiru.
Ergaan guddaan achirraa dabru waan gargaarsa qofa osoo hin ta'in akkaataan isaan ittiin galisuun waliin qabanii uummata kanaaf birmatanii doonsi guddaa namoota biraa halaalaniif illee tahaa wanni xiqqaa jedhamu hin jiru yeroo rakkoo kana keessatti uummatis baay'ee galatoomfate.
Qonnoof qorannoo akkasumas marii balaa hongee kana qolachuudhaaf yuunivarsiitiin Booranaa taasisu biratti hojjettootni yuunivarsiitichaa miindaa isaaniirraa birrii miiliyoona. torbaa ol gumaachuudhaaf karoorfamuu himuun dhaabbileen mootummaa miti mootummaaf uummatni gargaarsa akka taasisuuf obbo Jaarsoon waamicha dhiyeessanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yaa'ii gamtaa Afrikaa soddomii ja'affaa torban darbe Finfinnee keessatti geggeessame ilaalchise Kadaawit Galmoo nuu gabaasee ture.
Dhimma ijoo gabaa daldala bilisaa Afrikaa keessatti babal'isuu qabatee kan gaggeeffamaa ture yaa'iin gamtaa Afrikaa soddomii ja'affaa maree guyyaa lamaan booda dilbata xumuramee jira. Yaa'ii kanaan hojiin oomishaa fi tajaajila gabaa bilisaa tokkichi ardicha keessatti akka dhugoomuu fi biyyoottan Afrikaa jabaatanii hojjechuu qabu jedhamee jira. Gaggeessummaa gamtaa Afrikaa pireezidantii Senegal Maakisaal harkaa kan fudhatan pireezidantiin Koomoros Asaalee Asumaanii karoora kana dhugeessuufan hojjedhaa jedhan yoo xumura walga'ii kanarratti ibsa kennan.
The theme of the year is an ambitious one, but it is also achievable for a well-integrated and developed Africa.
Akkas jedhu ijoon marii gamtaa Afrikaa baranaa kun waan guddaadha, bal'aadhas, garuu immoo numa dhugoomsina. qabeenya uumamaa qabduun afrikaan hawaasa addunyaa bal'aa boojiti waliin taanes gabaa bilisaa ardii afrikaa jedhame kana bara 2023 kanatti ni dhugoomsina kun akka fiixaan ba'uufisii waan narraa eegamu nan baha kana malees waa'ee nageenya mirkaneessuus jabaadheen hojjedha sababni isaas nagaa malee kun waan fiixaan ba'uu hin dandeenyeef jechaan dubbatu.
no stone unturned to ensure that this becomes a reality and also to ensure that we have peace and security.
durataan koomishinii gamtaa afrikaa musaffaa kimaamaat hojiin gabaa bilisaa afrikaa tokko taasisu kun waan gaarii darbees tumsa bal'aa akka gaafatu kan ibsani kana irrattis biyyoottan baasii gaarii ramaduu akka qaban yaadachiisanii jiran keessumattuu jedhu lammiilee miiliyoona dhibba ja'a afrikaa kan anniisa elektirikaa hin argannee fi anniisa elektirikaa ittiin ga'uun gama diinagdee dijitaala taasisuunii fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu diriirsuun hojii kanaaf handhuura gabbisaatii jedhan.
As custom demands, there is a report for, from the Peace and Security Council on peace and stability on the continent.
Akkas jedhu Musaa Faaqii akka amallee hojii diinagdee Afrikaa kana gabaa bilisaatii walitti hidhuu gaafatutti waa'ee nageenyaa ilaalchisee gabaasi mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa irraa nuuf dhiyaatee jira. kan liibiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa ilaalchisee koree takka hundeessinee dhiyeenyatti araara buusuudhaa fi qaamolee waliin taa'uuf jenna. Rakkoo naannoo Sahel jiruuf ammoo gareen gamtaa Afrikaa fi jaarmayaa mootummoota irraa ta'e hundaa'ee hordofaa jira itti siqeenyaan. Kan Dimookiraatawaa Rippaabilika Koongoo immoo humni birgeediyaa Afrikaa ba'aa dhimmicha ofitti fudhatee akka tasgabbii isaa irratti hojjetudha kan yaadne jirru jedhu.
Head of state level meeting for the level of peace and security.
Dhimma daldala gabaa bilisaa Afrikaa keessatti dhugeessuu kana irratti hanqinni bu'uuraalee misoomaa fi rakkoon nageenyaa ardicha keessatti bakka bakkatti ka'u gufuu ta'uu malaa jedhamee jira. Gama rakkoo maallaqaan jarmayaa mootummootaatti barreessaan dhaabbatichaa Antoonii Guteeres biyyoota liqii kennan Afrikaaf amma saallitti maallaqii argamu irratti tumsa taasisuu qabu jedhanii jiran. Gama nageenyaan ammoo Koomishinarri Koomishinii Siyaasaa fi Nageenyaa Gamtaa Afrikaa Ambaasaadar Baankolee Adeewoyee manni maree nageenyaa Afrikaa ardichatti nagaa horuuf hojiirra jira jedhanii baranas nageenya galaana irratti xiyyeeffatee hojjetaa jedhan.
The AU Commission has been promoting what we know as the nexus between peace, security and sustainable development. And in this year we intend to focus on maritime security.
akkas jedhu ambaasaadar baankoleen koomishiniin keenya darbees gamtaan afrikaa nageenyii fi guddinni itti fufiinsa qabu akka wal qabatanii deeman jajjabeessaa ture bara kana nageenya bishaan galaana irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra kanaanis yeroo jalqabaatii fi humna waloo galaana irratti shaakala gaggeessuudhaaf itti jirra kunis waa'ee nageenya bishaan galaana irraa galoo galaana giinii haga garba indii galaana meeditiraaniyaanii haga galaana diimaa darbees immoo biyyoottan handaara galaanaa jiran irratti hubannaa uumuu fi kan irrattis biyyoottan afrikaa martuu ni hirmaatu jechuun dubbatu.
With participation of both coastal and landlocked states.
Walga'iin guyyaa lamaa gamtaa Afrikaa sanbata saaqame mata dureewwan hedduu ardicha laallatan irratti kan mari'ate yoo ta'u gaggeessitoonni biyyaa bakka buutonni dhaabbilee garagaraas irratti hirmaatanii haasawaas taasisanii jiran dubbii isaanii sanbataan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed Afrikaan ijaarsa mootummootaa gumii mana maree nageenyaatti bakka bu'umsa dhaabbii akka argattu kan gaafatan yoo ta'an barreessaan ijaarsa mootummootaa Antooniyo Guuteres yoosuma kana gaaffiin kun sirrii ta'uu fi miseensonni dhaabbii kan mana maree nageenyaas ejjennoo wal fakkaatu akka qaban dubbatanii jiran. Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'uu isaarraan kan ka'e sodaa tokko malee bakkaa bakkatti socho'aa jiraa hariiroowwan hawaasaa addaan citanii turanis iddoo isaanitti deebi'aniiru jechuudhaan jiraattonniif hooggantoonni naannichaa VOA'f himanii jiru. Koomishinarri poolisii naannichaa Haaruun Umar Gamasaaniin erga hidhattoonni karaa nagaan deebi'anii as sagaleen dhukaasaa dhagahamaa hin jiru jedhu naakoor malkaa torbee nu gabaasee ture keessaati.
Naannoo Beenishaangul Gumuz jiraataa magaalaa Kaamaashii ta'uu kan dubbatan obbo Sanbataa Tafarraa nagaan fooyya'aa naannicha keessatti argame bakkaa bakkatti socho'uudhaaf kan dandeessise ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka godina afaanaa keenyatti erga nagaan bu'ees rakkoon hin jiru. Sagaleen dhukaasallee dhaga'amee hin beeku. Namnis akka fedhetti socho'uu danda'ee jira. Amma uummatni gara misoomaatti galeera. jechuun dubbatan jiraataan godina matakkal magaalaa gilgal balas tokkos gama isaaniitiin hariiroowwan uummata gidduutti taasifamaa turan kanaan dura addaan citanii turan itti fufaniiru jechuun ibsu.
ረዳት ፕሮፌሰር አስፋ በራ ከግልገል መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ነው ማስተምረው። መተከል ያለው የጸጥታ ሁኔታ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው።
ፕሮፌሰር ገርጋራ አስፋ በራ ኮሌጂ በርሲሶተ ግልገልተን በርሲሳ ሀሊ ነጋ መተከል አመ sadarkaa gaariirra jira. Gidduu kana gara aanaa dhibaatii bakka rakkoon nageenyaa ture dhaqeen ture. Hawaasni waliigalteedhaan jiraataa jira. Kana booda waa'ee wal dhabdeen dhageenyu nagaan jiraannaa jechaa jiru. Cidha dhaqee gammadeen dhufe. Hundumtuu saduraaniitti waan gaabbeef amma jaalalaan waliin jiraataa jira. Sagaleen duuba kootii dhageessu kun kan waldorgommii ispoortii magaalaa Paawii keessatti adeemsifamaa jiru. Kunis waggoota afur keessatti isa jalqabaati. Namni gammachuudhaan hordofaa jira. jechuun dubbatan. Koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar gama isaaniitiin erga hidhattootni mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessanii seenanii as jijjiiramoota argamaniiru jedhan akkasitti ibsu.
ብሔንን ታጣቂዎች እና ጎድን ታጣቂዎችን መንግስት ባደረገላቸው ጥሪ መሰረት hidhattootni goodeniif beenin erga waamicha nagaa mootummaan taasise simatanii seenanii as wantoota fooyya'an hedduutu jiru. Beenishaangul Gumuz naannoo itti sagaleen dhukaasaa tokkollee keessatti hin dhaga'amne ta'ee jira. ajjechaaf buqqaatiinis guutummaatti dhaabbateera hojiilee misoomaa kanaan dura addaan citanii turanis itti fufanii jiru jechuun dubbatan.
Komishinar Haaruun daandiiwwan kanaan dura daandiiwwan ijaarsi isaanii addaan citee ture itti fufuu dubbachuudhaan sochiin geejjibaa kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin taasifamaa tures dhaabbateeraa jechuun dubbatu.
መንገድ ሲከፈቱ በጥርጊያ ጀምሮ የነበሩ መንገዶችን በአሁኑ ጊዜ ስራቸውን Yeroo daandiin banamu daandii bonaa akkasumaan osoo hin hojjetamin hafee ture kontiraaktarootni itti deebi'anii hojjetaa jiru. Asoosaa Kamaashii, Asoosaa Matakkal kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin malee socho'uun hin danda'amne amma garuu eegumsa malee deemamaa jira. Kontiraaktarootni, daldaltootni, jiraattootni, namoonni kanneen biroo hojii garaagaraaf garana dhufanis waan barbaadan haalaan hojjetanii akkaataa itti deebi'antu jira jechuun dubbatan.
Haalli nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'ate akka itti fufuuf uummata waliin hojjetaa jirraa kan jedhan komishinarichi keessumaa tajaajila poolisii hawaasaatiif xiyyeeffannoon kennamuu dubbatanii jiru.
ከመዋቅር አንጻር አብዛኛውን ቀበሌዎችን የፈረሱበት ሁኔታቸው ሁኔታዎች ናቸው የነበሩ Caasaa mootummaatiin wal qabatee ji'oota sadan afran darbe gandootni diigamanii turan. Tajaajilli poolisii hawaasaa koominiitii poolisii jalqabamee jira. Ogeessotni tajaajila ekstenshinii fayyaa qonnaa fi bishaanis akkasuma hanga gandaatti seenanii hojjetaa jiru. Uummata faana waliigalteedhaan hojjetamaa yommuu jiraatu hooggantootni olaanoo hamma hooggantootni olaanoo naannichaa gadi bu'anii uummatallee mariisaa jiru jechuun dubbatan.
Miseensota warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz Buhudeenii fi warraaqsa bilisummaa Uummata Beenishaangul Gumuz Behinan hojiilee garaagaraa irratti bobbaasuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan.
ከዚህ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዘው አብዛኛውን በዚህ በማዕድን Carraa hojiidhaan wal qabatee hojii albuudaa, daldalaa, qonnaaf kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojiitti seenaa jiru. Namootni barnoota qabnaa, digirii akkasumas dippiloomaa qabnaa jedhan kanaan dura hojii keessaas ba'anii turan yeroo ammaa kana deebi'anii hojii eegalanii jiru jechuun dubbatan.
Dura ta'an warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuzii fi hidha guddichaatti itti gaafatamaa waajjira hirmaannaa uummataa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Giraany Guddataa sababa nagaan bu'eef hojiilee misoomaa hojjetamaa jiru jedhan ibsanii jiru.
አንጻራዊ ሰላም ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ሰላም ወርደዋል። ልማት እስካሁን ድረስ Nagaa fooyya'aa osoo hin taane nagaan guutummaan Beenishaangulitti bu'ee jira. Gama misoomaan wal qabatee aanaa seedaaliif kaamaashii kan wal qunnamsiisu daandiin bonaa hojjetamee xumuramee jira. Hidhattootni gama nagaatiin seenan akka hojii qonnaa irratti bobba'aniifis Kaamashitti tiraaktarootni kudhan fe'amanii jiru. Matakalitti ammoo kanaan dura tiraaktarootni kudha sadii fe'amanii seenanii jiru jechuun dubbatan.
Waggoota afran darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamuuf kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u mootummaan gama isaatiin kanneen qe'ee irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu ibsu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hooganoota adda bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa qajeelcha poolisii buraayyuutti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafatee jira. Hoogganoota kana keessaa miseensi koree giddugaleessa paartichaa obbo Kennisaa Ayyaanaaf hoogganaa olaanaan siyaasaa Daawit Abdataa akka malee dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Abaaboon gamasaan hidhamtoonni kanneen haala gahaa ta'e hin tajaajilamne wal'aansa gahaas hin arganne jedhu Tsahaay Daamxotu gabaase.
Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti Daayirektarri naannoo obbo Imaad Abdulfattaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii buraayyuu keessatti hidhamanii jiran murtii mana murtii fi ajaja malee hidhamanii ji'oota hedduu lakkoofsaniiru jechuun himan obbo Imaad itti dabaluudhaan kun sarba mirga namummaatis jedhan.
Walii galaatti wanti beekamu eh, namoonni kun himannoo osoo irratti hin dhiyaatin akkasumas qorannoon deemaa jiru bakka hin jirretti eh, ajaja mana murtii eh, bifa faallessuunidha kan eh, mana poolisii jiranu. Kanaaf nuti ammas irra deebinee kan jennu adeemsi akkasii olaantummaa seeraa irratti adeemsa sirrii hin taane kan karaa bane waan ta'eef mootummaan namoota kana adeemsa seeraa hordofuudhaan akka gadi lakkisuudha. Nuti ammas kan jennu yoo akka gadi hin lakkisne taate qorannoon adeemaa jiru yoo kan jiraatu taate qorannoo adeemsisu sun bakka hin jirretti yoo jiraate ammootu namoonni kun adeemsa eh, isaa hordofee akkaataa manni murtii ajajaa kennee gadhiifamuu qabaatu. Egaa namoonni kun to'annaa mootummaa jala jiru. Bakka namoonni to'annaa mootummaa jala jiranitti mootummaan dirqama irra jiru jira. Dirqama kanneen keessaa tokko ammootu yeroo tajaajila fayyaa barbaadanitti yaala akka argachuu danda'anidha. Kanaaf mootummaan adeemsa seeraa hordofuudhaan namoonni kun yaala akka argatan gochuun dirqama eh, isaa akka ta'e hubatee namoonni kun yaala akka argatan gochuutu irra jiraataadha nuti jechuu dandeenya.
Abukaatoo hooggantoota kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa namoonni kunneen ajaja mana murtii malee hidhamanii akka jiran ibsuudhaan obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Injinar Daawit Abdataa ammatti garmalee dhukkubsataniiru jechuun ibsaniiru.
Namoonni kun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessa amma kan jiran nama torbadha. Hooggantootadha namoonni kun. Haa ta'u malee namoonni kun hundi isaanii iyyuu dhukkuba adda addaadha kan qabanii dhukkubni isaanii maal akka ta'e ifatti piraayivesii isaaniitiif jecha amma hin kaasnu garuu namni hundi isaanii dhukkuba qabu baay'ee dararamaati kan jiran bakka kanatti. Bakki sun lafa qorrallee hin qabaa. gidduu kana obbo Kennisaa Ayyaansaa baay'ee dhibameeti jira. Lafa ka'uu hin danda'ani. Kana biratti ammoo yaala gahaa argachaa jiranii baay'ee kan nama dhibu namni kun to'annaa mootummaa jala kan jiru keessatti isaan ilaalchisee abbaan alangaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan biiroon abbaa alangaa jechuudha. Waggaa lama dura nama kana wanti himachiisu hin jiru yakkinni raawwate tokko iyyuu hin jiru mana hidhaas kan isa tursiisu hin jiru waan ta'eef poolis koomishinii Oromiyaa fi manni amala sirreessaa daalatti kan jedhamu nama kana sababa tokko malee mana hidhaatti akka gallakkisu ajaja kennee jira garuu haa ta'u malee waggoota lamaan kana mana hidhaatti kan jiru namni kun sababa kanaan dhukkubni kun baay'ee itti cimee Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan namni to'annoo seeraa jala jiru tajaajila wal'aansa fayyaa guutuu argachuuf mirga qabaa jechuunis eeraniiru.
Egaa mootummaan erga hidhee kaa'ee nama kana yaala gahaa kennuufi qaba ture haa ta'u malee namni kun baasii mataa isaaniitiin amma rifarii jedhamanii gara paawuloositti deddeebi'aniiti kan yaalamaa jiranii. Hospitaalli paawuloos kan jedhe dhukkubni isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef as ciisanii yaalamuu qabudha kan jedhe haa ta'u malee kana poolisiin hayyamuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu guyyaa deemanii achi oolu galgalammoo deemanii mana hidhaatti deebi'u jechuudha. Kan baay'ee nama dhibu garuu mootummaan nama hidhee kaa'e kana tiraanspoortii yookaan geejjiba ittiin geessu hin qabu waan jedhaniif baasii mataa isaaniitiin geejjiba kafalanii ganama deemanii galgala deemaniiti kan galanii garmalee kan isaanitti ulfaatee jirudha. Akka seeraattis sirrii miti mootummaan baasii mataa isaatiin yaalchisuu qaba ture. Jira warri kaanis dhukkuba baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiru walumaa gala. Garuu akka waliigalaatti hundi isaaniitu dhukkubsata. Sadarkaa dhukkuba isaaniitu wal caalu malee torban isaaniiyyuu garmalee dhukkubaati kan jiru.
Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu hooggantoonni paartii isaanii qajeelcha poolisii buraayyuu keessatti hidhamanii argaman tibbana dhukkubsachuun halaamaa keessa jiru jechuun eeraniiru.
Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo miseensota gumii shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gumii sabaa namni sadii haalaan dhukkuba hamtuu keessaa kan isaan jiranii jaal Kennisaan gargaarsa namaan malee kan sochoonedha yeroo ammaa. Jaal Daawit Abdataadhaa fi Dooktar Gadaa. Oljirraas isaan kun dhukkubaa hamtuuf saaxilamanii kan jiran jechuudha. Dhimma wal'aansa isaanii duukaa wal qabatee yeroo ogeessi fayyaa jedhetti mana yaalaa hin geessanii akka barbaadanitti kan isaan geessanii wal'aansa sirnaa argataniiru jennee afaan gunnee dubbachuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru. Yaalaa gahaa akka argatan jira kan nu jennu.
Maatii obbo Kennisaa ayyaana ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko yaala hatattamaa yoon arganne haalli isaan keessa jiran yaaddessaadha jedhan. Dhimma kana irratti Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa fi qajeelcha Poolisii Buraayyuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii narraaf goone hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Haala Somaaliyaa keessa jiru miseensota galanaa eegumsaa kan ibsan tokkummaa mootummootaatti daayirektarri olaanaan dhimma dubartootaa siimaa baawus dubartoonni hirmaannaa hiika qabu akka qabaatan irra deddeebi'uudhaan dubbattuu jedhan garuu akka isaan gaafatan maal jechuu akka barbaadaniif caalaatti adda baaftanii akka dubbattan barbaannaa jedhan. ibsa kaleessa jechuun guraan dhala 22 gola nagaa eegumsaaf kennan kanaan baawus akka jedhanitti dubartootaaf kan kennamu kootaa dhibbarraa harka soddomaaf hookkara saalaa irratti hundaa'ee ilaalchisee seerri haaraa ba'uun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. dhimmoonni kun lamaan somaaliyaa keessatti tokkummaa mootummootaaf dhimma dursii jalqabaa kennamuufiidha. akkasumas itti fufanii kootaan sun hin guutamne bakka bu'ummaan dubartootaa gadi bu'eera jeequmsi saala irratti hundaa'e dabaleera akkasumas yakki dhimma hookkara saalaa gumii ministirootaan sagalee guutuun raggaasifame paarlaamaadhaan hin darbine jedhan uggurri sun waa'ee saalaa ilaalchisee ilaalcha kennuu dhiisuu itti fufee jira walga'ii gola nagaa eegumsaa kana. irratti dhimma somaaliyaaf ittaantuu bakka buutuun addaa kan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa aniitaa kiikii geeoo akka jedhanitti mootummaan federaalaa somaaliyaa qormaata hedduun isa mudatus dhimmooti biyyoolessaa dursi kennamuufii qabu ijoo gama fuula duraatti tarkaanfachiisuutiin fooyya'insa guddaa argamsiisee jira jedhan. raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.